iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no ku rubuga rwa facebook voa radiyo yacu hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi mbaha ikaze mu kiganiro cya none ikiganiro muri isanga ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu abavukanye ubumuga bw'uruhu barahohoterwa mu buryo butandukanye iryo hohoterwa riteye gute hakorwa iki ngo rikumirwe cyangwa se ricike burundu uyu munsi twatumiye umuvugizi w'abagendana ubumuga bw'uruhu bwana nikodemu hakizimana umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu rwanda avugira utabariza by'umwihariko abakobwa bavukanye ubwo bumuga kuko bakorerwa ihohoterwa bashakwamo umutwi umuti ese ubu byaba byifashe gute ubundi biba byagenze gute kugira ngo umuntu avukane ubu bumuga twatumiye n'inzobere mu buzima mu buzima bw'umubyeyi n'umwana akaba n'impuguke mu byo kuboneza urubyaro ni dogiteri aniseti nzabonimpa mube hafi rero ya radiyo yanyu mutange ibitekerezo n'inama kandi musobanuze ni mu kanya rero mu kanya gatoya rwose muraba muri kumwe nabo reka ndetse tubakire ntabatindiye bwana nikodemu hakizimana uraho neza urakomeye
turaho neza eveni ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane ngushimiye umwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo nikodemu hakizimana rero akaba ari umuvugizi nk'uko nari mbivuze umuvugizi bavukanye ubumuga bw'uruhu mu rwanda undi mutumirwa wacu muri iki kiganiro ni muganga aniseti nzabonimpa ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro bombi bari mu rwanda reka twakire na dogiteri aniseti ntabwo yari yaboneka ku murongo wa telefone rero reka tube tumushaka hanyuma naza turamuha ijambo reka mbe nguhereyeho rero bwana hakizimana muri make wavuga ko ubuzima bw'abavukanye ubumuga bw'uruhu ubuzima bwabo wavuga ko bwifashe gute muri rusange mu rwanda nk'umuvugizi w'abagize umuryango nyine w'ababana n'ubwo bumuga
murakoze cyane ejeni kandi ndashimire umwanya muhaye abafite ubumuga bw'uruhu warumbajije uti uyu munsi ubuzima bwifashe buti kampangire nibutsa ko umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu rwanda witwa oyipa wavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ubundi mbere y'aho icyiciro cy'abafite ubumuga bw'uruhu hano mu rwanda ntabwo cyari konsidere cyane ko n'iyo urebye itegeko rishyiraho abafite ubumuga ryashyizweho bibiri na karindwi usanga bafite ubumuga bw'uruhu badahari uyu muryango ukaba waravutse igihe hari ubwicanyi bw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu mu bihugu duturanye ndetse n'akarere u rwanda ruherereyemo iki gihe nibwo agiye nigaga kuri kaminuza nibwo umwarimu wanyigishaga yavuze ati nikodemu tukwiye kugira ikintu wazamarira bagenzi bawe bafite ubumuga bw'uruhu kandi koko natwe twari dufite ubwoba birumvikana nk'ibintu byabaga mu bihugu duturanye dushyiraho uyu muryango uyu munsi hari intambwe imaze guterwa ugereranije n'aho twahereye icyo gihe bibiri na cumi na gatatu ariko kandi ibibazo biracyahari bigaragara mu nzego zitandukanye haba mu burezi haba mu buzima haba mu mibereho myiza haba ku murimo n'ahandi nsubiye inyuma gato yenda no mu mpamvu zatumye uyu muryango uvuka ni uko hari ibikorwa by'urukozasoni byakorerwaga abantu bafite ubumuga bw'uruhu cyane cyane nk'abagore n'abakobwa bahohoterwaga icyo gihe impamvu mvuga ngo byakorerwaga hanze ni uko ariho byavugwaga yenda twebwe ntabwo twakaze gahunda yo kugira umuryango no kubona abantu babishyira ahagaragara nangwa se bashaka no kubimenya abafite ubumuga bw'uruhu barahohoterwaga hirya no hino hari imyumvire itandukanye ivuga ko iyo uryamanye n'umugore cyangwa umukobwa ufite ubumuga bw'uruhu bigutera amahirwe ushobora kubona ubukire ushobora kuba poroteje mu kazi bishobora kugukiza indwara zidakira hari n'abakoreshaga ibice bimwe na bimwe by'imibiri yabo iyo myumvire nubwo itagaragaraga ariko usanga usanga u rwanda ruri mu karere k'ibihugu byabayemo ibyo bintu iyo myumvire yagiye isakara reka mvuge ko yagiye isakara ariko yenda hari n'imwe yari isanzwe hano mu banyagihugu cyane cyane ku bijyanye n'uko abanyarwanda benshi bafite imyumvire navuga ngo itari myiza ku bijyanye n'uko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka iyo myumvire igatuma abafite ubumuga bw'uruhu bakomeza guhohoterwa guhura n'akato guhura n'ibibazo bitandukanye ntabwo iracika rero uretse ku kibazo wambaje nyirizina ntabwo iracika kuko usanga nanone abafite ubumuga bw'uruhu bagihohoterwa mu miryango yabo hari abahohoterwa n'ababyeyi babo hari abahohoterwa n'abaturanyi ndetse uretse n'abafite ubumuga bw'uruhu n'ababyeyi bababyara cyane cyane abagore usanga ari bo meja kozi nangwa se abagabo bavuga ko abagore aribo batumye imiryango ibyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu uyu munsi abafite ubumuga bw'uruhu mu rwanda baracyitwa ya mazina bapfobya hari ababita ba nyamweru hari ababita abazungu babuze icyayi hari ababita ibimanuka hari ababita ibishwamwema ayo mazina arababaza aratubabaza cyane kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uretse ubu uruhu uretse uruhu ruba rudasa n'urw'abandi ariko mu yandi magambo aba ari umuntu iyo rero bamwaka ayo mazina ahantu hose agenda ibyo bintu biramubabaza cyane haracyari ibibazo mu burezi ntabwo nzi niba ndi kuvuga byinshi yenda hari ukurikije n'ikibazo wari wambajije ariko wari wambajije situwasiyo hari uyu munsi yego muri make wanzura kuko turaza gukomeza tubivugeho na dogiteri yabonetse nawe turagira ngo tumuhe ijambo
yego yenda turakomeza tubivuga ariko haracyari ibibazo mu burezi aho usanga abana bafite ubumuga bw'uruhu bagitsindwa ndetse n'imyigire yabo igoranye hari abahohoterwa hari abagore n'abakobwa bahura n'ihohoterwa rishingiye no ku gitsina hari ibibazo mu buvuzi nubwo hari intambwe igenda iterwa ibibazo biracyari byinshi yenda uko tugenda tubona umwanya turagenda dusesengura ibibazo nta kibazo ku kindi murakoze urakoze cyane bwanakizimana nikodemu muganga rero nawe twatumiye muri iki kiganiro arahari yabonetse muganga anesete nzabonimpa ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane nenda basuhuje
tugushimiye umwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika umugenzi wacu hano hakizimana yaratubwiye bimwe mu bikorwa by'urukozasoni byibasira abantu bavukanye ubumuga bw'uruhu abahohoterwa n'ababyeyi babo abaturanyi bishingiye kuri iryo bara ry'uruhu kwitwa amazina abababaza nagira ngo nkawe impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere utubwire umuntu kugira ngo umuntu avukane ubumuga biba byaturutse ku ki biterwa n'iki muri makeya
ni byo koko ubumuga bw'uruhu bubaho kandi ni hirya no hino hose ku isi buraboneka Eh, uko buza rero umuntu wenda twavuga ko buriya bumuga bw'uruhu- bw'uruhu eh, buturuka ku ku bintu umuntu avukana ko umuntu avuka ariko ameze Eh, noneho bikagira ingaruka cyane cyane bikagaragara ku ruhu eh, ku musatsi no ku maso Eh, noneho bikaba biterwa n'iki akenshi eh, mm, hari umusemburo wo mu mubiri wita melanine eh, uba ut- udahagije Eh, noneho kuba udahagije kandi uwo musemburo ari wo utuma eh, umuntu agira ibara ry'uruhu umwirabura akaba- akaba urukara eh, muri make ugasanga imisatsi ifite ibara ry'umukara kubera iyo melanine ibirimo Eh, noneho rero igituma iriya melanine itaboneka eh, abundi abahanga batubwira ko bituruka ku kwihinduranya eh, k'uturemangingo ndangasano eh, turiya bita gene nyine two muri genetike noneho utwo turemangingo ndangasano eh, noneho tukaba nk'utwihinduranya ku bantu bake ku isi noneho ibyo bigatuma noneho eh, utwo turemangingo ndenga- ndangasano twihinduranyije tudashobora gu- gu- gu- gukontorora cyangwa eh, kugenzura ikorwa ry'uwo musemburo nababwiye wa melanine utuma umuntu agira uruhu ibara ry'uruhu eh, na- na- n'amaso n- n'umusatsi none ibyo rero bigatuma noneho umuntu wo kavuka eh, afite uruhu navuga eh, rw'umweru amaso y'umweru ndetse n'umusatsi w'umweru Eh, ikindi nakongeraho ni uko buriya abantu bakunda kwibaza ati ese eh, kuba umuntu afite ubumuga bw'uruhu ese eh, hari n'abashaka kuvuga ese ni ni- ni byiza ni bibi ese ni ubumuga nk'ubundi busanzwe ni iki ariko impuguke icyo zivuga ni iki impuguke zivuga ko ubundi eh, kuba umuntu afite u- ubumuga bw'uruhu muri rusange umubiri we uba ukora nk'uw'abantu bose ari naho ngaho nanagaruka wenda mvuga ko eh, burya umuntu koko nta n'ihezwa yagombye kugirirwa runaka cyangwa ngo yatotezwe ku ku buryo runaka kuko ubundi impuguke zivuga ko umubiri we ibijyanye no gukura ibijyanye eh, no gukura mu mu gihagararo mu bwenge mu mitekerereze imbaraga ubundi muri rusange biba bimeze biba ari nk'abandi bantu eh, badafite ubwo bumuga bw'uruhu Eh, wenda rimwe na rimwe noneho hakaza nyine kiriya cy'uko eh, iriya melanine itaba ihari bigatuma noneho umuntu wenda eh, ashobora kugira wenda eh, uburwayi bumwe bumuzaho kubera ko rwa ruhu rwe rudafite melanine ntirwihanganira izuba eh, noneho ugasanga umuntu wenda eh, araba eh, kubera ya mirasire y'izuba cyane cyane niyo ikunda kwangiza uruhu noneho ugasanga wenda abantu bagira indwara z'uruhu eh, ziturutse wenda kuko uruhu rwe rudafite ya melanine ariko muri rusange mu mikurire mu mitekerereze mu mibanire n'abandi mu mikoranire n'abandi ibyo abandi bafite byose nabo babifite yego uratubwira uti ni ibura ry'umusemburo melanine U- none kuvuga ngo uturemangingo ndangasano hari aho byaba bihurira n'indwara ishobora kuba mu kiryango
Eh, ahangaha nabyo eh, ngira ngo iyo abantu bagiye mu bumenyi bw'abantu eh, batubwira ko ubundi eh, umuntu ashobora kuvuka mu muryango eh, wo- nta wundi muntu ugeze agaragara ko afite eh, ubumuga bw'uruhu akavukamo ari umwe Eh, ndetse bikaba binagaragara ko noneho ndetse n'abantu eh, bafite ubumuga bw'uruhu bashobora no guhura ari babiri bakabyara umuntu udafite buriya bumuga bw'uruhu muti bigenda gute uko bigenda ni uko ubundi mu bantu uko bisanzwe eh, ashobora kuba ari nk'ababyeyi babiri umugabo n'umugore eh, noneho ugasanga bo ba- batagaragaza ko bafite ubumuga bw'uruhu ariko noneho mu maraso yabo harimo ka karemangingo ndangasano gahindura uwo wa- wa- ubu- bwa bu- bu- bu- bwa bushobozi bwo gukora umusemburo wa melanine ariko bakaba ga- bagafite ari ari gakeya ku buryo katagaragaza ibimenyetso ku mubiri abo bantu rero iyo bahuye bashobora kubyara umwana ufite ubumuga b'uruhu muri bamwe mu bana bamwe babyaranye babe bose abahanga baravuga ati nka kimwe cya kane cy'abana ni ukuvuga makumyabiri na gatanu ku ijana bakaba bavuga bafite ikibazo cy'uruhu mu gihe abandi bana eh, nta- nta nta bumuga bw'uruhu bafite ariko ibyo ni ku babyeyi bahuye umwe muri bo afite ya mpinduka y'akaremandangi- y'akaremangingo ndangasano mu batu- muri rusange rero no mu baturage muri rusange babivugaho iki mu baturage bu- muri rusange batubwira ko eh, uko umuntu avuka afite ikibazo cy'uruhu bishobora kubona muri so- bishobora kuboneka muri sosiyete zose aho ndetse abantu bavuga ko eh, bishobora kuba nko ku bantu eh, nko ku bana ibihumbi icumi bavutse eh, hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi mirongo ine bavutse hashobora kubonekamo umwana umwe ufite eh, buriya bumuga bw'uruhu mu baturage muri rusange hahandi unabona nta wundi muntu wenda abantu bari kubona ufite ikibazo cy'uruhu ariko akaba afite eh, ka karemangingo ndangasano mu ruhu rwe ubundi ka- ka- gatuma wa musemburo wenda eh, utari gukorwa neza Ah, ndetse nagiye mu abantu impungenge mbereke ko bitari si si sina- sinavuga ngo ni ikibazo kiri mu ngo mu bihugu bikennye cyangwa mu banyafurika gusa cyangwa hehe burya ubu- ubumuga bw'uruhu buboneka mu bantu bose mu batuye isi bose kandi mu bice byose by'abantu b'amoko yose Eh, banatubwira ndetse n'abakoze ubushakashatsi mu bihugu byateye imbere nko muri amerika baratubwira ngo no muri amerika eh, ushobora gusanga eh, umuntu umwe ku ban- ku bana ibihumbi icumi hagati y'ibihumbi cumi n'umunani n'ibihumbi makumyabiri bavutse nabo ugasanga bafite ikibazo eh, ikibazo cy'u- cy'u- cy'u- cy'ubumuga bw'uruhu bigaragara rero ko atari ibyo mu- mu miryango runaka ngo ni uko abantu wenda ngo eh, ngo ngo ni indwara iboneka mu muryango gusa ishobora kuboneka mu muryango nk'uko yaza yaza mu muryango utarigeze ugira ikibazo cy'ubwo burwayi bw'uruhu Ye, turakomeza tubivugenda tubivugaho ariko nagira ngo ah, bwana nikodemu hakizimana ntaza kumunigana ijambo nagira ngo nikodemu ngusabe nugira ikibazo wifuza gusobanuza muganga wumva cyafasha abadukurikiye gusobanukirwa n'ikibazo cy'abafite ubumuga bw'uruhu nawe ukibaze rwose du- dufite amahirwe yo kuba tumufite ah, hano ku murongo wa telefone arahari kugira ngo adusobanurire ubwo niba mu byo avuze niba nawe hari akabazo wumva ufite naguha umwanya ukamubaza
Yego, um, arakoze cyane muganga Ah, mbere y'uko yenda njye mubaza nda- ndagira ngo manze mvuge kuri um, ku- ku cyo abanyarwanda benshi batekereza ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu kugira ngo yenda na muganga adufashe gukura iyo myumvire mibi muri mayindi z'abantu Um, nkatwe abafite ubumuga bw'uruhu usanga abanyarwanda benshi batekereza ko ah, kubyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu bishobora kuba ari nk'igihano imana yaguhaye ibi ni ibintu abantu benshi batekereza hanyuma iyo umwana avutse um, sosiyete itekereza ko ari igihano imana yamuhaye uwo mwana uje ameze nk'igihano bituma sosiyete itamukunda bituma sosiyete itamwakira bituma sosiyete ah, itumva ko ari umwana nk'abandi yemwe n'aho anyuze ugasanga abantu bashatse kubimubwira no kubimwereka ibyo biri muri bimwe mu bintu bibabaza umutima yenda dogiteri ari buze kubigarukaho um, kugira ngo nibura abadukurikiye icyo twiteze twe muri iki kiganiro ni ukugira ngo nibura abadukurikiye hagire imyumvire ihinduka ah, ndetse n'abantu bafite ubumuga bw'uruhu noneho ah, baryoherwe ah, n'uburenganzira bw'umuturage ah, nk'undi muntu uwo ari we wese ikindi aba- aba- abanyarwanda batekereza ko umwana ufite ubumuga bw'uruhu ashobora kuvuka mu miryango ah, ya ya ya ya ya ya senga za izimana z'abakurambere izi izo twita taradishono gose uko uku kubandwa gutekera abantu bakumva ko ibyo bisekuru ari byo bibyara umuntu ufite ubumuga bw'uruhu yenda muganga ari buze kubikomokaho ese kwaba ari ukuri hari n'abandi batekereza ko aba bantu ari ari ari ibimanuka ari ibyo hejuru ari abantu bavuye hejuru Ah, kandi aba- abantu bagatekereza ko abantu bafite ubumuga bw'uruhu badapfa ahubwo barazimira I- iyi myumvire rero i- ituma abantu bafite ubumuga bw'uruhu um, bakomeza guhura no- n'ako kato no kutisanzura muri sosiyete kandi aho batuye bakabibwirwa ndagira ngo rero aho umuganga ahubwo adufashe gukuraho urujijo ese muri ibyo byose mvuze bishobora kuba bituma umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka ha- hari isano y'ukuri yaba irimo ah, kugira ngo n'abadukurikiye yenda barusheho gusobanukirwa ku- ku- kuri ibyo bintu kuri izo mpungenge
yego ye ubwo aragenda ad- abidusobanurira nyine nk'uko bivuze koko reka tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika nawe yenda agira icyo amanza kubaza mbere y'uko muganga ashyira ibitekerezo hamwe ubwo aragenda afata igice kimwe kimwe kugira ngo asobanure ko hari hari byinshi uvuzemo ndumva byaba byiza agiye afata agace gatoya kugira ngo bibashe kumvikana Ah, ku murongo wa telefone dufite ngoboka jean claude wiriwe ndabumva neza cyane ye u- u- urahagana he
muravugana na ngoboka jean claude umukunzi w'ikiganiro muri isanga ku rya amerika merereye mu burasirazuba bw'u rwanda ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda mu kagari ka cyengo mu dudu Ye- rema ya mbere yego ikibazo ufite cyangwa igitekerezo mbanje kubashimira urakoze uwo muturirwa wacu mwatuzaniye n'iby'agaciro gakomeye nk'uko n'ubundi tumaze igihe tuvuye ku munsi wo kuzirikana abantu bafite ubumuga muri rusange uwo munsi mukuru ukaba ari ku rwego rw'akarere ka ngoma wizihirijwe mu murenge wa gashanda ariko nk'uko insanganyamatsiko n'ubundi bivuga ngo ese abantu bafite ubumuga bw'u- bw'uruhu baba bi- ba- bitabwaho gute nibyo koko buriya akenshi na kenshi hari ibibazo abantu bafite ubumuga bajya bahura nabyo kugira ngo mbaze na muganga hari uko uba ufite ubumuga bwi- bwo kutavuga ariko ukaba uri bukenere serivisi ku biro by'umurenge cyangwa by'akarere ariko ugasanga imbogamizi bahura nazo ari izo kuba iyo bageze kuri ibyo bigo bagiye gushakaho serivisi batabona serivisi kuko batahasanga ababaye abakabaye kuba babayobora muri izo serivisi kuko baba ari abantu bari guca amarenga noneho ugasanga mu by'ukuri ni ikibazo ki- kiba kigikomeye muri iki gihugu cyacu cy'u rwanda cyo kuba hari ibigo na bimwe kandi bi- bikenerwaho serivisi z'abantu batavuga cyangwa se bafite ubumuga bwo kutabona cyangwa se bwo guca amarenga ariko ugasanga bagana ibyo bigo ugasanga nta bantu bahari babagombye kuba babayobora kugira serivisi nabo bazibona ubwo rero ibyerekeranye no ku ruhu naho mwabivuzeho buriya maze nashimire by'umwihariko ubuyobozi bwacu bwiza dufite hano mu midugudu no- no mu mirenge hajya hakunda kubaho nka kesi y'umuntu ufite ubumuga bwo ku ruhu ariko ugasanga umuryango we ntubashije kuba wishoboye ariko ugasanga ubuyobozi bw'umudugudu bumukoreye raporo bugiye bumutangiye amakuru neza ugasanga bashije kugira ngo barebe ukuntu yafashwa n'iriya miryango ya za nadoro ifasha abafite ubumuga ariko ugasanga biba byaciye mu nzira zikomeye kandi ugasanga n'ayo mahirwe ntabwo agera kuri bose ariko nkaba numva ikintu nasaba n'abantu bateze amatwi radiyo buriya amerika natwe tuba turi hano hafi mu midugudu itandukanye no mu mirenge ni uko bagerageza koko umuntu ufite ubumuga akitabwaho ku gihe kandi nawe akisanga muri serivisi nk'iy'abandi buriya nawe byamufasha cyane
yego kuko ku- kuko impamvu mbivuga mhm.
ni uko usanga amahirwe atagera kuri bose ugasanga nimba akarere ka ngoma cyangwa intara y'uburasirazuba ikoze igikorwa cya kampeni nk'iki cyo kuvuga ngo dusure abantu bafite ubumuga bo mu karere ka nyagatare ntabwo turi bugere ingoma kandi ba bandi ba Yego.
ngoma nabo ayo mahirwe bariba bayakeneye yego ngoboka Ahubwo jean icyo claude nsaba- yego urasaba ko ikibazo cy'abantu cyakumvikana kandi bagafashwa uko bikwiye
bagafasha uko bikwiye rwose mu duce na tumwe tugize intara y'uburasirazuba by'umwihariko n'igihugu cy'u rwanda Mhm. urakoze cyane jean claude noneho ikindi mbaza muganga uwo mutumirwa E, muri makeya
ni muri make nyine ncagagure mine Mm.
ese ko usanga nko ku byiciro by'ubudehe ku banyarwanda umuntu afite afite ubumuga ugasanga bamushyize muri kategori y'icyiciro cya gatatu cy'ubudehe yego kandi na- ntabasha gukora no
yego kubona amakarita biri kubagora amakarita abaranga ye reka reka Ni iki- ni iki babakorera ubuvugizi Mhm. Re- jean claude urakoze cyane reka tubaze noneho ubwo uh, umuvugizi w'abafite ubumuga bw'uruhu nyine uh, tubwi- atubwire uko bitaweho niba bikwiye cyangwa se niba hari n'ikindi gikenewe ndagushimiye cyane Eh, cyane namwe murakoze cyane ye Ah, bwana hakizimana wumvise ibibazo bya jean claude ni birebire ariko ndumva wagerageza kumubwira muri makeya mu buryo abantu bafite ubumuga bw'uruhu bitaweho
Ah, arakoze cyane Ah, kugeza uyu munsi um, abafite ubumuga mu gihugu hose navuga ko yenda nk'umuryango ubareberera tutarashobora kubageraho Um, ariko hari izindi nzego dukorana hari nk'urwego rwa nspd ni inama y'igihugu y'abafite ubumuga kandi ikorera mu gihugu hose
iyo twagize amahirwe nk'uku yo kubona umwanya kuri radiyo dusaba abantu bafite ubumuga bw'uruhu nibura kujya bihuza n'abandi bantu bafite ubumuga aho batuye kuko nubwo umuryango ufite ubumuga bw'uruhu udakorera hose ariko hari uburyo indi miryango y'abafite ubumuga ikorera hirya no hino tugasaba kuyihuza nabo ikibazo gikomeye ahubwo ni uko bahagera ugasanga n'abandi bantu bafite ubumuga bari kubanena kwa bari kubanga barumva batakwicarana nabo kuko umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo kutavuga ariko afite uruhu rusanzwe nanone aba agifite ya myumvire isa n'iy'abandi baturage abo ari bo bose kumva ko umuntu badahuje uruhu ibara ry'uruhu harimo ikibazo ibi binatuma umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atisanzura mu bandi bantu bafite ubundi bumuga muganga yabivuze neza ubumuga bw'uruhu bugaragara umuntu akivuka usanga rero abantu benshi bagitekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nyine nibyo nari bimaze gukomozaho impamvu batekereza yavutse usanga zibateye impungenge bakumva no kumwisanzuraho bigoranye ari nayo mpamvu yenda muganga ari buze kudufasha gukuraho izi nzitizi ariko nkanjye nasaba abantu bafite ubumuga bw'uruhu nibura kujya begera ibindi byiciro by'abantu bafite ubumuga kandi n'abo bantu bafite ubumuga ntibaheze abafite ubumuga bw'uruhu mu matsinda yabo mu mashyirahamwe yabo urugendo ruracyari rurerure ariko ubwo abantu tuba dutangiye kubivuga nk'uko tuba twizera ko bizagenda neza muganga namuha umwanya agasobanurira abantu ese iyi myumvire bafite kuba umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka bitewe n'izo mpamvu navuze ari ukuba imiryango yabo yenda yaraterekeraga yararaguzaga kuba abantu se yenda ngo ari ibivejuru kuba abantu ari igihano cy'imana kuba ari umwaku ibi bintu byaba bihuye n'ukuri wenda muganga yadufasha uretse gatoya ubwo duturukeho gatoya hanyuma muganga aze ahita adusobanurira
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turavuga ku kibazo cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu turi kumwe rero n'umuvugizi w'abafite ubumuga bw'uruhu mu rwanda ni hakizimana nikodemo tukaba turi kumwe na dogiteri aniseti nzabonimpa ni inzobere mu by'ubuzima bw'imyororokere nubwo twari tumaze kuvugana rero na hakizimana baza n'ibibazo muganga nizeye ko yiteguye kuduha ibisobanuro reka mpere kuri aka ngaka mubaze gatoya mbere y'uko akomeza umuntu muganga niseti iyo umuntu yipimishije umugore agiye kwa muganga kwipimisha ashobora kumenya ko umwana yazaba afite ibibazo by'uruhu
navuga ko gupimisha inda bisanzwe uko dusanzwe tubikora mu mavuriro mu bihugu byacu bya afurika niko mu rwanda mu burundi n'abatwumva wenda bari mu karere k'ibiyaga bigari ntabwo koko wenda byoroshye kugira ngo umenye ko umuntu inda atwite umwana azaba afite ikibazo cy'uruhu kubera ko nk'uko nabibabwiye kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu ntabwo navuga ko ari uburwayi si uburwayi ku buryo bugaragara koko muri bya byuma nko kuri ekogarafi ngo umuntu abe yabibona cyangwa umuntu abe yapima mu maraso y'umugore wenda ngo uvuge ati wenda umwana atwite wenda hazabonekamo iki kibazo runaka ngaruke ku kintu navuze ko buriya ikibazo nyine cy'ubumuga bw'uruhu kigaragara umwana avutse arakivukana ariko kiba kiri muri twa turemangingo ndangasano muri genetike kandi noneho utwo turemangingo ndangasano abadukomora by'umwihariko ku babyeyi aha ngaha wenda mare n'urujijo ku bantu ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu uzabyara umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe arabufite ahubwo ashobora kuba afite kariya karemangingo ndangasano mu mubiri we ariko atabizi kuko we nta kibazo cy'ibara ry'uruhu afite ahubwo uko agafite noneho bikazatuma mu bana azabyara nk'uko nigeze kubivuga wenda nk'umwe kuri bane cyangwa makumyabiri na gatanu ku ijana umwe ashobora kuvukana cya kibazo kandi abandi bakavuka nta kibazo bafite ibi rero biba bigaragaza rero ko wenda no kwa muganga abantu ntabwo tubyita uburwayi burya kugira ubumuga bw'uruhu si uburwayi cyokora tukemera ko umuntu ufite koko ubumuga bw'uruhu agomba gukurikiranwa kugira ngo arinde noneho indwara ahubwo zaza zikurikiye wenda zishamikiye kuri bwa bumuga bw'uruhu kubera ya nyanini iri kubura wenda bigatuma nk'izuba ryamwangiza cyane cyane iriya mirasire y'izuba abantu babona bari nko kota izuba yego hari ibibazo rero hakizimana yari yakubajije birimo ibivugwa abantu bavuga ngo abantu basenga imana za gakondo aribyo byatumye babyara umwana umeze gutyo n'ibindi byinshi cyane ndagira ngo urwo rujijo nyine rubashe kuvaho tuze mbese gahoro gahoro tuze kurangiza iki kiganiro byibura abantu basobanukiwe ko ndabona basa nk'aho banagitinye batinye kuhamagara cyangwa kubaza ubwo rero ndumva twagerageza kubatinyura tukababwira ukuri kose uko bihagaze ndeka mbaho umwanya
nibyo murakoze koko ndashimira na bagenzi banjye ku bitekerezo batanze kandi n'ibibazo babajije ngira ngo icyo umuntu yavuga cy'umwihariko ni uguhumuriza abantu guhumuriza abantu baba abantu bafite ubumuga bw'uruhu baba se imiryango yabo ndetse n'abantu bose muri rusange bahumuriza ko buriya kuvukana kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu ntabwo ari umuvumo nk'uko abantu babitekereza si uko umuntu yaba yagiye wenda gusenga za nyabingi cyangwa yaragiye mu bapfumu ntabwo ari byo si n'icyaha wenda cy'umwe mu babyeyi be ngo uvuge ngo ni icyaha cyangwa ngo ni ikindi wenda nk'igihano cy'imana nk'uko abantu bakunda kubivuga ahubwo ni uko umuntu ashobora kuvuka hari navuga wenda uturemangingo ndangasano twe tukaba twaba dukoze ku buryo wenda hari akantu kaza kubura ku mubiri we hano twavuze ko ari uriya musemburo utuma uruhu rugira ibara noneho rero ikindi twavuga ni uko buriya nk'abaganga twemera ko ubumuga bw'uruhu rwose atari uburwayi ntabwo ari uburwayi kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aba yabuvukanye ariko mu gukura akura nk'abandi bana ndetse no gutekereza atekereza nk'abandi bana ukuvuga ngo iyo agiye mu ishuri agira ubwenge nk'ubw'abandi n'imbaraga ndetse agira imbaraga nk'iz'abandi imbaraga z'umubiri ndetse noneho reka mbare n'abantu n'impungenge no mu byerekeye n'ubuzima bw'imyororokere ku bana n'abandi mu buzima bw'imyororokere kuba yashaka inshuti kuba yagira imisemburo y'ubuzima bw'imyororokere ituma ashobora gushaka umugore nawe akabyara rwose umubiri we uba ukora nk'uw'abandi bantu nta kibazo kiba kirimo nongere gusa akantu gatoya ko ni byiza ko abantu babisobanukirwa ko buriya no kuba mu muryango harimo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo ari ngombwa kumuha akato si na byiza kumuha akato kuko ahubwo ushobora gusanga nawe uri kumuha akato wenda ka karemangingo ndangasano kamuteye ku wenda kutagira uriya mu musemburo wa melanine ugasanga nawe ahubwo uragafite ariko katigaragaje aha ngaha ngira ngo abantu bagiye wenda kwipimisha kugira ngo bamenye ko wenda ahubwo bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa ko bashobora kuzagira nk'abantu wenda bazakomoka aho babugira kugira ngo abantu bagiye kwipimisha basanga hari benshi bafite wenda navuga ko nk'ako kabazo ariko ugasanga wenda bagenda baha abandi akato kandi nabo ahubwo mu maraso yabo bafite muri ako kabazo bakabana batabizi reka rero mbwira abantu rwose ko abantu baretse guha abandi akato cyane cyane ko hari mugenzi wacu bavuze hari abajya gushaka serivisi hirya no hino ugasanga se bagenda bamureba ukuntu nanjye nyambibona ugasanga umuntu bafite ubumuga bw'uruhu bakumva ko ari umuntu w'umutindi udafite icyo akora ugasanga ko ari bagomba gufashwa gusa bazi ko ari n'umunyantege nke abantu bagatambuka ubona bameze nk'aho bamusuzugura ariko ntabwo ari byo kuko buriya nk'abaganga twemeza ko umubiri we uba ukora nk'uw'abandi kandi ashobora nawe ibyo ukora byose nawe yabikora byaba ibyo kwiteza imbere mu mbaraga z'umubiri ndetse n'imitekerereze cyane cyane ko rwongera ndashima n'imana ko nk'ahantu iwacu mu rwanda tubona abantu bafite ubumuga bize bakiga za kaminuza ndetse bakiga n'ibyiciro biri hejuru cyane bakaminuza ugasanga nabo bari gutambutsa ubwenge hirya no hino hatandukanye cyangwa bari mu kazi runaka ibi rwose ngenda bishima cyane kandi ugasanga bari mu byiciro byabo by'abafite ubumuga n'abafite ubumuga bw'uruhu nabo barimo ikindi navugaho ni uko koko haracyagaragara ikibazo cyo navuga cyo guha serivisi abantu bafite ubumuga muri rusange n'abo bafite ubumuga bw'uruhu barimo kuko buriya hari aho bakenera serivisi z'umwihariko zo kubarengera kugira ngo nk'aba bafite ubumuga bw'uruhu kugira ngo uruhu nk'uko twavuze ko babasha kugira indwara ku ruhu ku maso kubera wa musemburo wa melanine utuma umuntu agira ibara wenda agira ibara ry'umukara nk'uko turi abirabura noneho ugasanga umuntu kuko akeneye nk'amavuta runaka akeneye se nk'imiti runaka yo kugira ngo yirinde bwa burwayi ntibibe bwamugeraho cyangwa se n'ibuntaza ariko ntibumu ingaruka zikomeye cyane ibyo ngibyo ngira ngo abantu tugomba mu nzego zose zitandukanye zaba inzego z'ubuyobozi inzego z'abikorera ku giti cyabo imiryango itemewe kuri leta ya sosiyete sivire abaganga natwe twese tukajya tu ndetse n'abanyamakuru n'abantu bose mu nzego barimo tugakora ubuvugizi kugira ngo igihe haba hakeneye igikoresho cyo gufasha umuntu nk'uriya kigiye kigaragara kiboneka hakiri kare kuko buriya iyo tutamufashije bikazagira igihe ya mirasire y'izuba imwangiriza uruhu kuko biranatugora nk'umuryango muri rusange kugira ngo tumufashe n'abaganga kugira ngo bamuvure no mu rugo rwe kugira ngo bamwiteho kuko wenda uzagusanga abuze ikintu runaka akazajya wenda uburwayi bugera wenda nko kuri kanseri y'uruhu ugasanga wenda kuyivuraho ko biragoranye kandi uwo muntu twabwiye kuba twaramufashije hakiri kare ibyo bibazo ntibibi reka ntuvuge n'ukantu nako mugenzi wanjye yavuzeho k'ibyiciro by'ubudehe nibyo ko buriya abantu bafite ikibazo cy'ubumuga ubwo ari bwo bwose buriya usangaho ko hari ukuntu bagenda bakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira ngo nabo bashobore kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bantu muri make urabona nk'umufite ubumuga bw'uruhu niba atabonye ubufasha ngo abone amavuta yisiga amavuta arahenda yayigurira ukazasanga aho kugira ngo witeze imbere kimwe n'abandi wowe wenda aragenda asa n'usigara inyuma kuko bimusaba bwa bushobozi bwo kugura nka ya mavuta kandi wenda ahenze n'amasabune yo kugira ngo uruhu rwe arusukure neza noneho ugasanga rero koko hari igihe bajya kumushyira mu cyiciro cy'ubudehe ugasanga nawe bari kumushyira mu cyiciro cy'abantu wenda icyiciro cy'abakire kandi kuko bazi ko afite n'ibibazo agomba no gushaka uko umubiri we uruhu rwe arukorera kuko isuku igaragara bikamusaba amafaranga menshi ariko ngira ngo ni uko abantu babyirengagiza ubundi mu bantu bashyiraho ibyiciro by'ubudehe ubundi haba baragira ngo batubwira ko kandi birananditse ko abantu bafite nk'ubumuga cyangwa uburwayi bwa karande bw'igihe kirekire butuma bivuza buri kanya cyangwa bakenera imiti cyangwa poroduwi runaka zo gukoresha igihe kinini ubundi baba batubwira ko bagomba kujya mu cyiciro cy'abantu baba bakenewe bibaye ngombwa ko bafashwa kugera ko ngo umuryango ukomeza nabo biteho nk'abandi
bwana hakizimana mu byo dogiteri nzabona impa avuze harimo n'ikintu avuze agarutseho cy'ubuvugizi ku twese buri wese ku rwego rwe mbese yagombye gukora ubuvugizi kugira ngo abantu badakomeza guhohoterwa guhezwa guhura n'ibibazo byose bituruka ku kuko bameze ku bibazo by'uruhu bafite ubwo buvugizi wowe ubona burakorwa ku buryo buhagije ubona ari he hashobora hagombye gushyirwamo ingufu
murakoze cyane kugira ngo ikibazo cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu gikemuke hakenewe ko leta ibigiramo uruhare kuko twe ubwacu nubwo dukora ubuvugizi dukoze ubuvugizi ariko leta idashyizemo imbaraga ntacyo twageraho yemwe n'abaturage bakoze ubuvugizi bakabishyiramo imbaraga ntacyo ntacyo byatanga ahubwo hakenewe imbaraga za leta icya mbere nubwo twe muri kominote duhezwa duhohoterwa tukavuga tuti nyabuna turi abantu nk'abandi leta niyo yari ikwiye gufata iya mbere ikagaragaza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ari umuntu nk'abandi tugira itangazamakuru rya leta hakabaho n'ikiganiro gishishikariza abantu gukuraho ihezwa n'akato bikorerwa abantu bafite ubumuga bw'uruhu ikindi cya kabiri ibintu byose urebye bikira mu myumvire abantu kuva kera hashize imyaka myinshi abantu bigishwa ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atari umuntu nk'abandi hashize igihe kinini abantu sosiyete izi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nta kintu ashoboye leta niyo yakagombye gufata iya mbere nibura ikagaragaza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye uyu munsi leta ivuze ifasha umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ikaba iya mbere mu kumushakira akazi ikamushyira mu nzego za leta sosiyete buriya hari uburyo ibikorwa bivuga kuruta amagambo sosiyete iramutse ibonye umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nawe ari hariya kuri televiziyo ari hariya mu mirimo isanzwe ya leta bikagaragara ko ashoboye tuvuge umuntu ufite ubumuga bw'uruhu niba ayoboye akagari niba ayoboye umurenge ni urugero abantu bo muri uwo murenge baravuga bati uriya muntu ubwo afite ubumuga bw'uruhu ariko ashobora gutekereza uriya muntu ashobora gukora uriya muntu yashoboye kwiga leta iyo ufashe umuntu wari virinerabure wari hasi cyane ariko ukamuzamurira ubushobozi ukamuha n'amahirwe yo gukora
ese ndatekereza ubukozi ubuvugizi ku buryo bukomeye cyane yego ibyo byakora ubuvugizi ubwabyo byaba byigaragaza ko uwo muntu koko ashoboye ariko asa aho ntihaba harimo yenda n'ikibazo cy'uko abo bantu yenda badahari ari benshi bafite bageze kuri urwo rwego leta ibaha ako kazi urimo uvuga niba bahezwa mu ishuri bamwe yenda bakagira nk'ipfunwe cyangwa se ntibagire ubutwari buhagije ngo bakomeze kujya mu ishuri bakabihagarika hakiri kare aho ntihaba harimo ikibazo ndashaka kubaza niba nta kibazo cyaba kirimo cyo kubona abantu bageze kuri ubwo bushobozi kugira ngo nyine leta ibahe ibashyire muri iyo myanya igaragara ituma baboneka hanze muri rubanda
urakoze cyane kuri icyo kibazo ni cyiza ni koko hari umubare munini w'abantu bafite ubumuga bw'uruhu utarabashije kwiga ariko hari n'abantu bagiye bavunika bagashikama bagasaragoringa kugira ngo nibura barebe ko hari intambwe batera abo bantu nubwo twavuga ngo ni bake abashoboye kurenga uwo mugozi w'ibyo bibazo leta yabaheraho leta yabaheraho bakaba nk'aho ari icyitegererezo ku bandi kandi niba sosiyete nyarwanda ivuga ngo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntashobora kwiga n'iyo yize ntabona akazi ntacyo ashobora kwimarira abafite ubumuga bw'uruhu ni abantu dogiteri yari abikomojeho babafata nk'ahari abantu bakwiye gufashwa gusa bakwiye gusabiriza mbese nta cyiza gikwiye kugera ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu ariko kuri twebwe ntabwo ariko tubibona umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aramutse ahawe ayo mahirwe ahubwo abari muri izo nzego z'ubuyobozi zifata ibyemezo bari bakwiye gutinyuka bakavuga bati ariko uko tubona umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ufite ubumuga bwo kutumva ufite ubumuga bw'ingingo atwisanzuraho kandi bakaba bagashakira n'ibikoresho bikenewe ibyo ari byo byose kugira bakore akazi kabo neza nabo ntibatinyuke bereke u rwanda bereke isi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ashoboye nibura nawe agaragare agaragare muri izo nama zifata ibyemezo agaragare muri iyo myanya ifata ibyemezo kuko niturindira ngo abantu ijana nibamara kwiga nibyo ibyo bizakorwa bazamara kwiga ariko hari indi myumvire iba yarabaye develope kandi se bazarangiza kwiga ryari ahubwo uwashoboye kurenga uwo mugozi leta yakagombye kumuheraho ikavuga ngo nibura abakiri batoya nimufatire urugero kuri uyu nguyu uyu muntu yashoboye kwiga yageze aha n'aha uyu muntu yashoboye kwiga yashobora kuba dogiteri yayobora ibitaro se yayobora ibi n'ibi ubwo buba ari uburyo bwiza leta ikozemo adivokasi ariko kuvuga ngo abafite ubumuga bw'uruhu ni abanyarwanda nk'abandi ni abanyarwanda nk'abandi ariko ibibazo duhura nabyo ntabwo ari iby'abanyarwanda bose bahura nabyo abafite ubumuga bw'uruhu kuvuga ngo tuzashobora tuzakomeza kubafasha uko bishoboka kudufasha ni byiza ariko natwe turamutse turi muri ibyo muri iyo myanya ifata ibyemezo iryo jwi ryacu ryavuga kuruta ibindi bikorwa cyane arega umuntu yigana abandi uyu munsi hari umwana wiga avuga ati nanjye nzaba umunyamakuru nka ejeni kubera ko yamubonye ariko uyu munsi niba dutekereza tuti aho u rwanda rwabereyeho nta muntu ufite ubumuga bw'uruhu washoboye kuyobora n'umurenge ni iki cyakwitsa yarenga abandi bana umuntu wese agira ibintu bimwitsa yarenga agira uwo areberaho numva ubwo buvugizi leta ibukoze byaba ishema ku gihugu ariko kandi byakuzamura n'abandi bantu benshi bafite ubumuga bw'uruhu bakitinya bakitinya kuko n'ikintu cyo kwitinya nacyo nta twakishyira ku ruhande abantu bafite ubumuga bw'uruhu ni abantu bakunze kugira ipfunwe ariko kuko ibagira ipfunwe iyo utagera kugira agakomanga uwo agiye kumwakira akamubwira ati uri gushaka iki hano nawe uje gushaka iki urakubona muri ibi biro araduseka ariko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aramutse ari mu nshingano umuturage akumva ko byanga bikunze kugira ngo abone serivisi ari buze kubona ari buze guhabwa iyo serivisi na wa muntu ufite ubumuga bw'uruhu oya byanze bikunze turajya gusoza ikiganiro abantu bamaze guhindura imyumvire ndabyizeye reka mbe nguciye mu ijambo gatoya nakire ezekiyeri di mu rukundo uduhamagaye ezekiyeri wiriwe ongera ijwi hanyuma utange igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ikibazo ndakibaza uwo muganga agomba kumubaza ati none mu gihe kuno mu gihe nk'umubyeyi agiye gupimisha imbanyi imbanyi bagashabona yuko abaganga bakabona umwana yuko azapfukana iyo ndwara nyine y'uruhu nta kuntu uwo muvura aho nyine umuvura aho nyine hama umwana akazapfuka akomeye uravuga kuba baha mama we imiti agitwite
yego nicyo mvuga nk'ubu nk'abaganga bapfunire bagasanga uwo mwana tugira iyo probleme nta kuntu boca bamuvura uwo mwana akazapfuka akomeye yatubwiye ko badashobora kubimenya ari bapimye umubyeyi reka ariko ubwo muhe umwanya niba ikibazo cyawe urakirangije ngo muhe umwanya gusubize urakoze cyane ezekiyeri dogiteri nzabona impa ezekiyeri mwamusubiza iki
icyo nasubiza ezekiyeri ni uko nk'uko rero nabivuze muri ibi bihugu byacu iyo tugiye gupimisha inda ku kigo nderabuzima cyangwa ku mavuriro ariya yo hasi ntabwo bashobora kumenya icyo kibazo ko wenda umwana uri mu nda ya nyina afite ikibazo runaka ariko icyo nasubizaho ni uko umwana niyo yavuka afite kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu cyangwa bikanamenyekana kiri mu nda ya nyina ntabwo bavuga ngo barakivura ngo kizakire kubera ko nk'uko nababwiye kiba kiri muri twa turemangingo ndangasano aribyo bikunda kwita mu ndimi zangu ni genetike ni ukuvuga ngo rero ntabwo uba ushobora kubivura ntabwo ari uburwayi bwawe umuntu yaha umuti ngo buvure bukire ni uri kwa muganga tuvuga ko atari uburwayi bundi kuko burya ubumuga si uburwayi ikindi rero navuga ni uko gusa buriya hari abantu burya batamenya no kumenya neza kumenya umuntu ufite kiriya kibazo cy'ubumuga bw'uruhu hari igihe abantu batamenya no kumenya ibimenyetso wenda byabwo cyane cyane ko burya ubumuga bw'uruhu mu byiciro navuga ko iby'ingenzi ari bitatu hari abashobora kuvukana ubumuga bw'uruhu kuko bugahita bugaragara neza umuntu akivuka ako kanya kuko aba afite ya meranine rwa ruhu rwe uko rwera de kuko nta kamere na gake karimo muri make bigahita binagaragara no ku jisho rwaba uruhu yaba amaso yaba imisatsi bigahita bigaragara ko yerurutse yera de ijana ku ijana ariko buriya hari n'abantu bavukana ubumuga bw'uruhu ariko butagaragara cyane butagaragara cyane ubona umuntu wenda asa n'ufite uruhu rujya kuba nk'umweru ariko ari hagati na hagati ukajya usanga wenda hari n'ushobora kuvuka ugasanga wenda ni umusatsi gusa wenda ubona ufite ibirabara wenda ry'umweru harimo ibara wenda ry'uruhu rwe rikeya cyangwa ugasanga wenda n'ahandi ariko wenda bitagaragara neza abantu aho baho rero ugasanga nawe yaba umusatsi uruhu yaba amaso ugasanga ibara ntabwo wenda ari nk'ibara ry'umutubene bari nk'umwirabura ni ibintu neza ariko ugasanga utahita tubimenya ako kanya hakaba n'abandi bantu rero noneho bashobora kuvukana ubwo bumuga ariko butari ku mubiri hose atari uruhu rwose ndetse ugasanga ugasanga wenda ni ibice bice ugasanga afite wenda utuntu tumeze wenda nk'amabara hamwe na hamwe ariko atari umubiri wose nabo abantu wenda ntibabimenye bakaba bajya wenda ubundi burwayi ariko nawe ari icyo kibazo cy'ubumuga bw'uruhu yavukanye ibi byose rero ngira ngo abantu babishyize mu hamwe niho noneho tuvuga ati koko ya mibare y'abahanga iduha ko nko mu bantu ibihumbi icumi bavutse hashobora kubonekamo umwe ariyo none nagarukagaho ko mvuga nti koko ntitwakomeye no kubifata ko nk'uburwayi kuko si n'uburwayi kuko n'abantu batuvuga ko bafite rwose n'imbaraga ndetse n'imitekerereze nk'iy'abandi ahubwo tukibaza ati niba n'abahanga bemeza ko mu bantu ibihumbi icumi hashobora kubonekamo ufite ikibazo cy'uruhu kuki mu bayobozi mu bantu bafata ibyemezo mu bantu bagira gute ubu udasanga ko wenda nko muri ba bantu ibihumbi icumi kuko harimo nibura umwe cyangwa babiri kuko bafite na ka kazi runaka ni umwarimu ni umuganga ni umuyobozi ni umuvugabutumwa ni umunyamakuru ibintu nk'ibyo bakaba mbona wenda twarebera koko n'ikibazo wenda tukavuga ati ikibazo twese tukigire icyacu turebe ko buri muntu wese yafatwa nk'undi n'umufite ubumuga bw'ubumuga bw'uruhu nawe agatezwa imbere rwose nk'uko mugenzi wanjye yamaze kubivuga kugira ngo nabo bagaragare mu ruhando rw'abandi kuko nk'uko abaganga tubyemeza si uburwayi ahubwo ni uko umuntu aba yavutse twakire kanyarwanda bernard bernard wiriwe neza yewe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
hari ikibazo n'igitekerezo yego wenda ndahera ku kibazo hari abantu bemewe ndi kigali bandi nyarugenge yego
ariko kavukiye ni mu majyaruguru y'u rwanda hari umukobwa yigeze kugira gutya aza kubyara umwana ufite ubumuga nyine bamwe bibaza bakunda kwita ngo ni ba nyamwera ariko ntabwo ari byiza noneho uwo mwana yageze aho uwo mukobwa akaza amuhisha mu rugo yaje kumuhisha mu rugo naje kugerayo ndamugira inama ndavuga ibi ntabwo ari ukumuhisha mu rugo ahubwo nawe nawe ni umuntu kandi arashoboye aho ngaho gutyo yabashije kubyemera ahandi ndi ukuvuga ni ukuvuga ni ese bariya bariya bafite wenda kiriya kibazo hari ukuntu wenda leta hari ikintu yabashyiraho kugira ngo nabo babanze gukomeza bakore wenda biteza imbere icyo nicyo cya mbere n'abazaga ikindi cya kabiri njyewe ndi umuntu uzanjye nyina amafilime hari nk'uwo nigeze gukoresha maze kumukoresha ngira amahirwe ahita abona umuntu hanze ahita amurihira amashuri twakagombye gufata bari abantu rero bafite indwara y'uruhu tukabafata nk'abantu bashoboye n'abantu bafite imbaraga bakubakira igihugu cyacu kigatera n'imbere rwose ahubwo twakagombye kubareba tukabaganiriza ese tukumva ibyifuzo byabo nero twabyumva iyo tubaganirije nabo babona yuko tubitayeho yego rwose urakoze cyane bernard gusa muganga atubwiye ko biriya atari uburwayi ari ni ubumuga bw'uruhu ariko nanone ntabwo ari uko ntacyo barwaye ntabwo barwaye uruhu ahubwo hashobora kugira ingaruka ziturutse ku bashobora guhura n'ibibazo kwa so reka rero ubwo ndeke hakizimana aba ari kugusubiza agira icyo avuga ku gitekerezo cyawe urakoze cyane bernard warakoze kandi kuba warafashije abo bantu ubu ni umusanzu yego uretse gatoya abanza gusubiza nyuma ubwo urongera guma ku murongo
ndashima ndashima cyane no kuba yaragize iyo inisiyative yo gukoresha umuntu ufite ubumuga bw'uruhu muri filime kandi nibura akaba yaranabonye n'abantu bo kumufasha uru ni urugero rwiza kuko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu aramutse abonye abantu bamukura mu nzu yatera imbere niba uwo yaratumye filime akabona abantu bamufata hariho n'undi wakora muri kampani akiga imyuga cyangwa se abandi bantu babonye pafomensi ye bakaba bamufasha ibyo ni byiza cyane rwose ngenda bishima ngenda reka mvuge gatoya ijana niba unyemereye ku mpamvu zituma abana bafite ubumuga bw'uwiteka ryose bagaragara nk'aho bakennye niba wamenyera nkavuga kuri icyo kintu igihe kivugeho gusa tugende duhina amagambo kuko igihe kirimo kiragenda
yego ubundi usanga abantu bafite ubumuga bw'uruhu abenshi bakennye yemwe wanareba n'imiryango bavukamo ugasanga barakennye ariko ni ukubera iki ari nacyo na leta tuyisaba ubundi umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo afite ubushobozi bwo gukorera ku izuba amasaha menshi murabizi abanyarwanda benshi nk'umuntu uwo ari we wese abenshi dutunzwe no gukora niba turi dukora akazi ka mani pawa akazi kadufasha kwirirwa mu murima duhinga akazi kadufasha kwikorera imizigo imbaraga turazifite ariko uyu munsi iyo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu yagiye ku kazi ku izuba agahura n'izuba uruhu rwe rurashya ruba rumeze nk'aho rwatwitswe n'izuba ejo mu gitondo bisaba ko yirirwa mu rugo amara iminsi hafi itatu adakora iyo umuntu amaze iminsi itatu adakora ntabwo aba yinjiza ahubwo no kubona ibimutunga biramugora bisaba ko agaburirwa n'umuryango we adakora umuntu ufite ubumuga bw'uruhu bisaba ko akorera ahantu adahura n'izuba cyane uku kudakora rero gutuma abantu bafite ubumuga bw'uruhu benshi bakena kuko akora amasaha make ubundi akajya kwihisha izuba ikindi ababyeyi babyaye abana bafite ubumuga bw'uruhu usanga bagize amakimbirane mu miryango umugabo akavuga ati wa mugore we niwe wazanye uyu mwana iwacu ntitubabyara ugasanga mu rwego rwo kwirengagiza ibyo bibazo n'amafaranga yakoreye yose akunze kuyanywera cyangwa akayajyana mu bindi bitagira umumaro bigateza imbere umuryango ari nayo mpamvu rero tuvuga ngo leta yakagombye kumenya ko iki cyiciro cy'abafite ubumuga bw'uruhu cyihariye ubumuga bwose butuma utagera ku izuba ni bubi ni bubi cyane hakagombye kubaho uburyo bwo gushakirwa amashuri abakene bagafashwa bakiga nibura bakazabona uburyo bakora imirimo itabasaba kwirirwa ku izuba cyane abashoboye kwiga nabo bagafashwa gushakirwa akazi ubu buryo bwatuma ubukene bugaragara mu miryango y'abana bafite ubumuga bw'uruhu icika genda ntarare ku ijambo hari ikibazo nabaza na dogiteri wenda araza kutwunganira ese birashoboka ko abantu babiri bafite ubumuga bw'uruhu bashakanye babyara abana badafite ubumuga bw'uruhu
urakoze cyane reka mpite nagushimira ko kuko ndabona igihe cyagiye ubwo hasigaye ni amasegonda reka ubwo muganga ayakoreshe agusubiza icyo kibazo mu magambo avunaguye hanyuma ubwo ni nayo nama iri bube ishoje ikiganiro muganga
murakoze cyane iyo kibazo ni cyiza cyane nk'uko nari nabivuze koko ubumuga bw'uruhu bushobora guturuka kuri ka karemagiro ndangasano gaturutse ku babyeyi ababyeyi bombi iyo baba bafite we nta kariya kamanyo ndangasano ashobora kuba nta bumuga bafite ariko bakabyara umwana ubufite bw'uruhu ariko none abafite ubumuga bw'uruhu ni ukuvuga bashobora guhura ari babiri cyangwa umwe agahura n'undi bakaba bagira mu bana babyaye wenda kuba bafite wenda ari bombi abana benshi bashobora kuvuka bafite ubumuga bw'uruhu ariko bashobora kuvuka n'umwana udafite ubumuga bw'uruhu nabyo birashoboka cyane noneho iyo umubyara umubyeyi umwe wenda ufite ikibazo cy'uruhu icy'ubumuga bw'urundi ntabwo afite ni ukuvuga ngo hari abana bashobora kugira icyo kibazo cyangwa barindwi bakigire cyangwa ugasanga no muri rusange nta nama nta mwana n'umwe umutse agifite wenda kikazaza nko mu buzukuru cyangwa mu buzukuruza reka ngushimire rero cyane dogiteri aniseti nzabona impa ku bisobanuro mwaduhaye nshimire bernard hakizimana na bernard nawe yakoze kimwe n'abandi bavandimwe baduhamagaye bwana hakizimana nikodemo wakoze cyane rwose kudusobanurira ndizera ko abantu hari icyo bakuye muri iki kiganiro kandi ko bizafasha bigatuma imyumvire ihinduka abafite ubumuga bw'uruhu bakarushaho kumererwa neza kurushaho nshimiye rero n'abadufashe ku buhanga bw'ibyuma nelson rops na diyodone cyubahiro kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza ubuzima buzira umuze naho ubutaha